iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mbahaye ikaze mu makuru yacu duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana
mwaramutse di tuyahere kuyavugwa ku rwanda hari umunyarwanda yishwe ku muhingamo wo ku munsi wa mbere ejo i maputo muri mozambique abamwishe gushyika ubu ntibaramenyekana kandi ntibarafatwa uwo nyakwigendera yari umudandaza yateye imbere kandi yari afise amaduka adandazamo inzoga hamwe n'imiti igipolisi cya mozambique cyabwiye ijwi rya amerika ko uwo munyarwanda yiciwe mu kibano c'i matora ni mu ntara ya maputo ariko nta makuru y'ingene yishwe cyatanze cyemeye kugira icyo kibivuga ko kuri uyu munsi wa kabiri amakuru ava mu ishyirahamwe ry'abanyarwanda baba muri mozambique yavuze ko uwishwe yaba muri icyo gihugu kuva mu myaka ya za mirongo icenda kandi yari yarahawe ubuhungiro ikimenyeshamakuru cyo muri mozambique evidansiya cyanditse ko habiyaremye cleofase aserukira abanyarwanda baba muri mozambique yavuze ko ubu bwicanyi bufitanye isano n'ubucuti bwa hafi buri hagati y'icyo gihugu hamwe n'u rwanda muri kino gihe avuga kandi ko ubuzima bw'impunzi butakiri nk'uko bwahoze imbere y'uko u rwanda rurungika inteko muri mozambique mu ntango z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka uwundi munyarwanda yitwa kasiye nta muhanga yari yarahungiye muri mozambique gushyika ubu yaraburiwe irengero bamwe mu baharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyarwanda baba muri icyo gihugu bakeka ko yoba yararungitswe mu rwanda mu buryo bunyuranye n'amategeko amakuru mu karere abategetsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo barananiwe gusigura irengero ry'amamiliyoni y'amadolari yari agenewe kubaka ibitaro hamwe n'ayandi mavuriro muri icyo gihugu ibi byashyikirijwe n'ishyirahamwe ritegamiye leta rijeje kugenzura iby'amafaranga ejo ku munsi wa mbere iryo shyirahamwe ryavuze ko ryatohoje imigambi mirongo itatu n'itanu ku migambi mirongo irindwi n'indwi yari yarahawe amafaranga na leta angana miliyoni z'amadolari zirenga cumi n'indwi mu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda iryo shyirahamwe rivuga ko hakozwe ibintu bike cyane muri iyo migambi ko ata mugambi n'umwe wigeze urangira itorokanzo ry'amakuru ry'abafaransa afp ryararondeye umushikiranganji byega ngo yisigure ariko yaranze kugira icyo abivuze ko
washington ijwi rya amerika muri gine abasirikare bafashe ubutegetsi bazazaniwe n'icyo bokoza perezida alpha konde baheruka gukura ku butegetsi ntibarahitamwo nimba bo mugumya bakirengagiza kamo baterwa n'amakungu kumurekura canke nimba bo murekura aho naho bagatinya ko ashobora kurondera kwihora abo basirikare baremeye kuzomucungerera umutekano ariko ico bamuteganirije ntikizwi abanyepolitike batavuga rumwe n'uwo yahoze ari perezida basa n'abashaka ko aguma aboshwe bafise ubwoba ko afitaniye ubucuti bukomeye na bamwe mu bategetsi ba afurika naho umutegetsi yegereye intumwa za cdao ziheruka kurungikwa muri guinea yavuze ko konde aguma yemanga ko akiri perezida kandi akavuga ko abwirizwa gusubizwa ku butegetsi muri afghanistan amakungu yaremeye ejo ku munsi wa mbere kuzotanga amahera arenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni amajana abiri z'amadolari yo gufasha abanyaafganistani hamwe n'iterambere ry'icyo gihugu ni mu gihe icyo gihugu kiri mu bukene budasanzwe oni yari yasabye miliyoni amajana atandatu na zitandatu z'amadolari zo gufasha miliyoni cumi n'imwe z'abanyagihugu bakeneye ibifungurwa ubuvuzi uburaro hamwe n'ibindi byankenerwa mu buzima bwa minsi yose umunyamabanga mukuru wa onu antonio guteresi asabira iyubahirizwa ry'agateka k'abakenyezi no gukingira umutekano w'abanyagihugu unimenyesha ko abantu amasinzi bashobora kutazoba bakironka ibyo bafungura mu mpera z'uku kwezi
aloyizi bigirimana urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi utugejejeho mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu dore ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye afurika ikwiye kubona inkingo za kovide cumi n'icyenda zikwiye kugira ngo abayituye batazabuzwa gutembera ahandi ku isi usanga afurika mu bihugu bitari bike turi inyuma gatoya mu bintu bitari bike hanyuma kandi kiza cya korona cumi n'icyenda y'uyu yashize ibyunyura kuko uh, usanga yafashe abantu bitumbuka batari babyiteguriye uyu ni ambasaderi eduard bizimana uhagarariye uburundi mu gihugu cy'uburusiya mu rwanda umunyapolitike akaba n'umushakashatsi christopher kayumba ufungiye muri kasho ya polisi i kigali akomeje kwicisha inzara izo nkuru n'izindi ni mu kanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari umunyamategeko wunganira umunyapolitike akaba n'umushakashatsi christopher kayumba yemereye ijwi ry'amerika ko umukiriya we akomeje kwicisha inzara guhera mu mpera z'icyumweru gishize ubwo yatabwaga muri yombi ashinjwa ibyaha byo gukorera abagore ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kiganiro twagiranye umunyamategeko jean bosco ntirenganya safe yongeyeho ko uwo yunganira yanze no gufatwa ibizamini mu bitaro bya kacyiru kuri uyu wa mbere aratangira anyomoza amakuru yavugaga ko kayumba yari yajyanywe kwa muganga arembye ibyo kuvuga ko yagiye mu bitaro si byo ahubwo ubwo urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha nirwo rwaje rumusanga aho acumbikiwe kuri kasho ya polisi ya kicukiro rumujyana kwa muganga ku kacyiru ku bitaro byahoze ari ibya polisi bavuga ko bugiye kumukoreshereza ibizami we rero ku bwe yanze ko ibyo bizami bikorwa ku mpamvu ebyiri avuga ati abantu bampindiye ibyaha nigeze nkora icya kabiri nibaramuka binjiye noneho mu mubiri wanjye bakajya kuwemvesitiga bazavanamo ukorera ubugenzuzi bazahimbamo ibindi byaha iyo mpamvu rero akaba ariyo yavuze ko adashobora kwemera ko bamufata ibizami cyane cyane ko umuntu ariwe wijyana kwa muganga cyangwa akabisaba ariko wese yabisabye urwego rwamufunze ntabwo ari rwo rwanamumenyera ubuzima ayo makuru yayakubwiye ko bagerageje kumufata ibyo bizamini yewe nahamagaye n'umugenzacyaha ufite dosiye ye wamubajije mu bugenzacyaha ko nabasanga aho kwa muganga bansaba ko navugana n'umukiriya wanjye umukiriya wanjye turavugana ibyo n'ibyo yambwiye nabo kandi twari turi kumwe andi makuru twumva ni uko kuva yagezwa muri kasho ya polisi ah, christopher kayumba yafashe icyemezo cyo kwicisha inzara icyo gikorwa aracyagikomeje yego ni nako yanabasobanura babwira ati mwanya uburenganzira mumfungira bizinesi mbere y'uko munankurikiraho icyo cyaha mu gihe natangaje ko nshinze ishyaka n'ubundi mwari mufite ubushake bwo kwicisha inzara n'ubundi ntabwo ari impuhwe mungiriye ko ni icyemezo cyanjye cyo kurwanya akarengane arateganya kubikora kugeza ryari metre yavuze ko akomeza kubikora kugeza igihe ubutabera butangira ubundi igihe giteganywa kugira ngo abe yagezwa imbere y'ubushinjacyaha cyangwa se imbere y'urukiko cyari cyagera kizarangira kuri cumi n'eshanu kuko yabajijwe ku itariki icyenda babara iminsi itanu ariko kubera ko habayemo wikendi ubwo dutegereje ko ku itariki cumi n'enye cyangwa n'eshanu bazaba bagejeje dosiye mu bushinjacyaha uvugana n'abo bagenzacyaha wowe bakubwira ko umukiriya wawe bamufungiye iki bo hari ibyaha akurikiranyweho nk'uko byatambutse kuri twita y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha eh, bavuze ko bamufatiye kubera ibyaha byo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse n'iy'ubwinjiracyaha bw'ibyaha kandi akaba yaranabibajijweho guhera mu kwa gatatu uyu mwaka akabazwa agataha ukibaza impamvu ku itariki icyenda bafashe icyemezo cyo kumufunga kandi n'ubundi nta gice cyari kirimo kuri ibyo byaha yari asanzwe abazwa nawe ubwiwe bikamuyobera kandi ihama ari ugukurikirana umuntu adafunze akibaza we impamvu n'ubundi yatumye bamufunga kandi adashobora gutoroka ubutabera afite ahantu atuye hazwi ukibaza amezi atanu yari ashize n'ubundi ataha icyo byise ni akavuga rero ko yimwe uburenganzira akaba ariyo mpamvu yafashe icyo cyemezo cyo gukora dereverasi arateganya kubikora kugeza ryari hanyuma icyo yifuza gukura muri icyo cyemezo yafashe ah, cyo kwicisha inzara ni iki we aravuga ko agomba kubikora kugeza igihe azabonera ubutabera nta n'ikindi wavuga ni icyo gusa metre jean bosco ntirenganya seyifu wunganira dogiteri christopher kayumba mu mategeko nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanyu uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire Eh, murakoze cyane mwana
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye muri uganda mu nkambi ya nakivale ziratangira gutaha ku bushake guhera muri iki cyumweru ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi uri i kampala impunzi z'abarundi zibarirwa mu majana nizo zatangira gutaha muri kino cyumweru ziva mu nkambi ya nakivale akaba ari zimwe mu mpunzi zatangiye kwiyandikisha mu mwaka ushize kugira ngo zitahe ariko ntibyashoboka mu butumwa bugufi bwanditse umukuru w'inkambi ya nakivale bwana david mugenyi yahamije ko hari impunzi z'abarundi zigiye gutahurwa muri kino cyumweru izo mpunzi ziyandikishije kugira ngo zitahe zivuga ko zinejejwe n'uko icyifuzo cyazo kigeze kigasubizwa kandi akaba ziteze gusubizwa mu buzima busanzwe zigeze mu burundi banyita kanyarushatsi barunabe hano na kivaro hamaze igihe kingana gute ndahamaze imyaka cumi n'ibiri imyaka cumi n'ibiri ndabona hamaze igihe kitari gitoya Mm.
waje wenyine se naje n'umuryango wanje umugore n'abana Eh, ubuzima na kivare bumeze gute imyaka cumi n'ibiri muhamaze bwari bumeze gute
mu buzima kintera no kuva hano ngo mpunguke mbona ubuzima bwanje butameze neza amampitamwo ntereka nihungukire bwari butameze neza bute buba butameze neza urabona nta ndya baduha baduhaye a- agasentu ngo tuze turashuma baca bakatwaka baduha umutwaro umwe n'ibihumbi icenda ubu agafaranga k'ibihumbi cumi n'icyenda byonyine Ni hama rero uri mu bagira ngo ngo ugomba gusumira abana nta mpitamo nti reka nihungukire maze imyaka ibiri mpiga guhunguka byanka no kwanga ne so uri umwe mu bafashe icyemezo cyo guhunguka Mm.
Ah, wagifashe kubera ubuzima bubi cyangwa kubera icyo wahunze kita- cyara- cyarangiye Eh, icyo nahunze cyararangiye hanyuma maze kumva yuko uburundi bumeze neza ntamfata ibyemezo byo kujyana ihungukire nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanje giterereye wari warahunze iki imbere nari mfise ahantu nigera kuze ndatata n'abayobozi hanyuma bari baracanye umurombero w'inka turimo turahaburana eh, numva bakaza baramvuga nabi numva rengize ubwoba ntibaze bave bangirira nabi none ayo matatu warumvise ngo yaraheze yaraheze Mm, yaraheze ahantu twapfa barahashikirije n'umwana we wanje yasigaye mu gihugu Wa- wa- wari uturuka he muri- mu burundi Eh, mu burundi nari ntuka mu giteranyi mu yinga muri komine giteranyi Eh, umusozi wa mika agasimbira ikantita so ibyo wahunze ntabwo byarimo politiki oya ntabyo byari mu politiki Mm.
niwe ugiye guhunguka wenyine se cyangwa muri benshi Eh, turi benshi ahubwo benshi bagiye bipakiza bitahana kuko babona babatinjije kubatahana Eh, nyamara ariko nubwo zimwe muri izi mpunzi z'abarundi zitahuka hari n'izindi zibona ko igihe cyazo cyo gutahuka kitaragera zivuga ko zitakiyumvamo umutima wo gutaha abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu iwabo biracariho ariko nka njewe inzu yaravuyeho nka njewe itongo ryaravuyeho nka njewe akazi nakora karavuyeho ntikakibaho rero guhunguka ntaco naba ngiye gukora kandi ngeze muri iyi myaka myinshi maze imyaka myinshi kuja guhunguka ugeze mu zabukuru ntaco bimariye nta nico bimfasha n'abana banje mbiganiraho nabo guhunguka bambwira ko ibyo batabizi n'iwabo batahazi ico bazi ni uganda kuko niyo barerewemo niyo bakuriyemo niyo bizemo sisitemu barimo rero niyo natwe ntawe tuca epifane kabushemiye nta mwana n'uhagarariye igihugu cy'u Burundi muri Uganda we avuga ko ari nta kintu cyabuza abarundi bose gutaha akanasaba ababishinzwe korohereza impunzi zabisabye kera kugira ngo zitahe ni ibisanzwe rwose ko impunzi zivuga nabi zivuga ibintu eh, biteye ubwoba nta mpunzi rero yokwigera ivuga neza u- uburundi uvuga ati jyewe ndi impunzi y'umurundi eh, ndafise amakuru meza uwo rero aba ariko arataha mugabo icyo nemeza uburundi buri mu mahoro abantu bibereye mu mahoro bavuga mu kirundi ati igihugu ni nyabagendwa impunzi z'uburundi nozihanura nkanozihimiriza ko zosubira mu gihugu zigatahuka ku bugombe bwabo kuva aho uyu mwaka watangiriye izo mpunzi ziyandikishije zakomeje gutegereza umunsi zizatahiraho ariko umuryango uzitaho HR ukavuga ko utari wagateguye ibikenewe byose birimo imodoka zizazicura hamwe n'inzira zizacamo kugira ngo zitahe nubwo hari impunzi nkeya z'abarundi zacuwe ziva muri iki gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka zigatwarwa mu ndege ukurikije HR indege irahenze akaba zose zitazayikoresha andi makuru twaje kumenya ni uko izi mpunzi zizacurwa zikoresheje inzira ndende iciye mu gihugu cya tanzania impamvu zitazanyuzwa mu gihugu cy'u rwanda ari naho hari inzira ya hafi kugera mu burundi ntabwo iramenyekana ukurikije imibare itangazwa na hca uganda icumbikiye impunzi z'abarundi zisaga ibihumbi mirongo itanu ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibonagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abaturage baturiye ikiyaga cya muhazi mu majyaruguru y'u rwanda bavuga ko gutinda kw'igishushanyo mbonera kigena imikoreshereze y'ubutaka bwabo byabambuye uburenganzira bwo kubyaza umusaruro ubutaka n'amazi y'ikiyaga cya muhazi muri rusange ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
turi mu kiyaga cya muhazi kigabanya akarere ka gasabo mu bice by'ibyaro by'umujyi wa kigali n'akarere ka gicumbi ku rwesero mu majyaruguru y'u rwanda iki kiyaga cyateje imbere bamwe mu bahaturiye bwana ya sente muragijimana avuka mu karere ka gasabo akora umwuga wo kwambutsa abagenzi muri muhazi byahinduriye ubuzima cyane cyane kabisa mu buhe buryo ubwo bw'iterambere ryanjye ku giti cyanjye nahinduye ubuzima nyine ndi kubona ko hari icyo byam- byamvanye ahantu hamwe binjyana ahandi sindi bukubwe ngo mfite ibi n'ibi ibi n'ibi gusa icyo mbona ni uko hari aho byankuye n'aho bingeze umusaza Emmanuel Rubangura afite imyaka mirongo itandatu n'itatu y'amavuko kandi yavukiye ku rwesero imyumvire y'abantu b'ino aha ngaha n'imyumvire y'abantu bigiye yo ku kiyaga cya muhazi iratandukanye mu iterambere ni ukuvuga ngo barajijutse kubera abantu bahura nabo barajijutse kubera ikiyaga ni turisime barajijutse kubera n'abapadiri buriya nabo bagira influence abantu by'amadini ni ukuvuga ngo ubu ngubu saa kumi n'imwe ushobora kuva i kigali saa kumi n'ebyiri nkandagaruza kujijuka ni kimwe kuzagendana n'iterambere ryifuzwa mu minsi iri imbere n'ikindi utereye amaso hakurya no hakuno y'ikiyaga cya muhazi haboneka ibikorwa remezo by'ubukerarugendo bitangiye kuhazamuka ku ruhande rwa rwesero haboneka ubutaka bwegereye umuhanda butubatse kubera ko igishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka cyatinze gusohoka uretse kuba havuka n'ahatuye umusaza rubangura ni umunyamabanga w'inama njyanama y'akagari ka rwesero no mu babibajije ndi umwe mu babibajije kwigisha imbonera icya mbere cyo cyaratinze mu gutinda kwacyo byatumye abantu basa naho bagira mu gihe ba- bagwa mu gihe idashyira dufite abana b'abasore kurongora byabaye ibibazo dufite abana b'abakobwa kurongora byabaye ibibazo byazitiza abantu kubaka bitiza abantu gushaka bizita abantu mbese kugira ngo bakore n'igikorwa bakagombye gukora Eh, naho kiziye kije ntitwakibonamo izi mpungenge zishingiye ku gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka si umwihariko w'uyu musaza radiyo ijwi rya amerika iganira n'abantu batandukanye baturiye muhazi ku ruhande rwa gicumbi na gasabo bemeza ko babwiwe ko ibice byegereye amazi byagenewe ibikorwa by'ubukerarugendo ku buryo hagomba kubakwa inzu zigeretse bwana jean paul ntabara akora umwuga wo gutwara abagenzi ku igare iterambere rya hano kereka wenda twubatse nibyo byaba byiza kuko batubujije kubaka usanga tuba turi mu rugo dutongana n'ababyeyi kandi bitakabaye ngombwa no gutongana n'ababyeyi wari ufite amafaranga ku buryo bashobora kuzamura rwose ku buryo ntashobora kuzamura inzu nkayubaka ariko kubera ko bitemewe kubaka byagiye bitudindiza ugasanga n'amafaranga umuntu akuye mu itsinda yapfushije ubusa ubuyobozi bw'akarere ka gicumbi bwizeza ko igishushanyo mbonera cyasohotse kandi ko kigiye kugezwa mu mirenge yose aho bitameze neza kikanozwa kugira ngo igishushanyo mbonera cy'akarere ka gicumbi cy'imikoreshereze y'ubutaka cyararangiye kiri muri porosesi zo kugira ngo kibe cyakwemezwa n'inama njyanama harimo kubanza kukimenyekanisha no gusubira ku bagenerwabikorwa bagizemo n'uruhare mu itegurwa ryacu kugira ngo barebe ibyo batangaje niba byarakozwe umunsi w'ejo bundi ku wa kabiri nibwo twatanze amakarita yabyo tuyahereza imirenge kugira ngo bajye kuyamanika ariko noneho natwe duteganya ko ku wa kabiri tuzajya no kuganiriza iriya mirenge yose yo kuri muhazi kugira ngo noneho tubereke dufatanyije n'imirenge tubereka neza bya bindi bari batangaje bagiye basaba niba kuko byarashyizwe mu bikorwa we ni bwana na sitazi nteziryayo ushinzwe ubukungu n'iterambere ry'akarere ka gicumbi abavukiye bakanakurira kuri muhazi ntibabura gukomeza kugira impungenge ko igihe basabwa kubahiriza igishushanyo mbonera bashobora kwisanga iterambere ribaheje ku butaka bwabo gakondo bwana teogene imaniragaba ni papa w'abana bane ubu ni umuzamu kuri muhazi oya ni bibi cyane nkungi navukiye kuri aya mazi ubuzima bwanjye bwose mbuzi kuri aya mazi papa yari umurobyi navutse ari umurobyi ni uko ubu wenda ashaje atabasha kujya mu mazi ariko nkanjye nakuze nawe ndi umurobyi ubwo rero kumvana kuri muhazi ukanjyana mu mpinga ya ruguru nzajya ku gifi imanutse njye kwishaka ku mazi ni ibintu bigoye cyane ariko byo kuba dutuye kuri aya mazi duhari tudahari duhari tumeze nk'abimukira bitewe n'uko nk'ubu hano haruguru hatuye abazungu ubwo rero nta kuntu uzatura n'umuzungu atazazana mugenzi we ko hatura nawe ku buyobozi bw'akarere ka gicumbi bugakomeza kwizeza ko n'ubwo igishushanyo mbonera kigomba kubahirizwa uko cyateganijwe ntawe utazakibonamo ni amahoteli ibindi byo gutura ni ibisanzwe ntabwo hazaba harimo ibintu bihambaye kugira ngo nitunaganira nibwo bazanabibona ko bimeze neza kandi ntekereza ko byatangiye kutubahiriza amakarita agaragaza ibyo bice byose n'ibizahakorerwa twari twasabye imirenge ko batangira kubibaganiriza ariko nitujyayo tuganira noneho natwe twabasuye ntekereza ko aribwo bazabona ukuri kw'ibyo ngibyo kuko ntabwo giheza umunyarwanda uwo ari we wese kugeza ubu uretse abagitegereje kubona igishushanyo mbonera ngo batangire kubyaza umusaruro aya mazi y'ikiyaga cya muhazi abahageze mbere ku ruhande rwa gasabo bo batangiye kukiboneraho inyungu nk'uko bisobanurwa na bwana ejide hategekimana umuyobozi wa king fish hotel yubatse mu nkengero za muhazi mu murenge wa rutunga muri gasabo arasobanura icyamuteye guhindura akazi akava ku kiyaga cya kivu aya mazi navuga ko ni umugisha nta kantu bajya bavuga nko muri bibiri ngo yesu aravuze ko azadusanga mu murwa aha ni i kigali ibikorwa remezo urumva kigali itandukanye n'intara ni ibintu byinshi bishobora gukurura umuntu kuva mu ntara azi kigali gisenyi naho ni ku mazi naho hari amahoteli meza ariko abakiriya baho ntabwo ari benshi cyane nk'abari kuri muhazi ijwi rya amerika ntiryabashije kumenya umubare wa nyawo w'abaturage basanzwe n'abashoramari babangamiwe n'igishushanyo mbonera ku ruhande rwa gicumbi ariko akarere kemeza ko abarebwa n'iterambere hafi ya bose ari abafite ubutaka bwegereye ikiyaga cya muhazi buzakorerwamo ibikorwa byiganjemo iby'ubukerarugendo bwemeza ko uwo bizagora afite uburenganzira bwo kuzagurisha abashoramari ku bwumvikane busesuye eha bagira ubusa ijwi rya amerika igicumbi mu majyaruguru y'u rwanda afurika ikwiye kubona inkingo za covid cumi n'icyenda zikwiye kugira ngo abayituye batazabuzwa gutembera ahandi ku isi ibyo ni ibyatangajwe na ambasaderi w'u Burundi mu burusiya eduard bizimana mu kiganiro aheruka gutanga muri kaminuza yitiriwe patrice rumumba iri mu murwa mukuru w'uburusiya moscou yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana amubwira uko abona umugabane wa afurika witwara mu guhangana na virusi ya korona nibaza ko umuntu ruca birabira muri rusange akaraba uretse n'iki kiza cya covid cumi n'icyenda umuntu akaraba n'ibindi byagiye biraba nyine afurika yabyitwayemo mu bisanzwe nk'uko babivuze usanga afurika mu bihugu bitari bike turi inyuma gatoya mu bintu bitari bike hanyuma nk'iki kiza cya korona cumi n'icyenda yoyo yasiza ibyunyura kuko uh, usanga yafashe abantu biturumbuka batari babyiteguriye ikayerekana ko uburyo bwa bwacu mu bihugu bimwe bimwe mbere byinshi byo muri afurika bugoye kuko eh, uravye uburyo i- ibitaro biba bifise ibitaro byonyene biba bihari eh, ibikoresho n'abakozi bashobora guhangana n'ico kiza eh, twaciye dusanga ari ingorane rwose cyane cyane ko ibihugu byinshi bikenye muri afurika bituma rero kugira bagwanye ikiza nk'icyo bigorana cyane ariko hari n'imyumvire y'abaturage ndetse n'imyitwarire y'abaturage bamwe badakangurira bihagije abaturage babo kwirinda uko bikwiye icyorezo cya covid cumi n'icyenda yego yego nabyo nabyo birashoboka kandi ibyo byombi twarabibonye si muri afurika gusa Eh, no mu bindi bihugu byitwa aho biteye imbere twarabonye ko hari abanyagihugu cyangwa aba- abategetsi usanga batabyifashemo neza ugasanga mbere hari n'abavuga ko icyo kiza kitabaho ko ari akagiripe gasanzwe bashobora kwi- kwivura gutyo ntibaje kwa muganga bagakira ugaca usanga rero n'abandi cyane cyane nk'ibyavuzwe kuri kuri icyo kiza baravuga ko ari icyavuye muri laboratware cyangwa ari indwara isanzwe hakaza rero ibintu byinshi bica bituma abanyagihugu batana- bata- batanatahura Ure- ndetse n'abanyagihugu mbere n'abatwara badatahura neza inyifato ibereye bawufata ibyo byose rero bigaca bituma bijuragiza mugabo eh, nk'uko mwabivuze hari ikintu gikomeye cyane iyo aba- abategetsi ba- babifashe bafashe iya mbere bagasigurira abantu hanyuma bagatanga n'akarorero mbere eh, eh, ku nyifato yo- zofatwa birafasha kugira ngo abanyagihugu nabo bakurikire nk'urugero mwebwe mubona mute gahunda ya leta eh, y'u Burundi mu kurwanya kino cyorezo cya covid cumi n'icyenda Eh, leta y'uburundi nk'uko babivuze eh, kuva icyo kiza kigitangura barafashe ingingo nyinshi nyinshi zotuma ah, zikingira abanyagihugu murabona ko nk'ubwa mbere ho barafashe ibi byo gukaraba ba- barahimiriza abantu bose ko boza barakaraba bakigirayo mu mugambi bi- bise simfatwa sinanduza ndakira abantu rero bose ku masoko ku masengero bakaza barashyiraho ahantu aba- a- bakarabira bakambara turya dukingirizo two ku munwa kugira ngo ntibaze barandukizanya none nk'uko mwabishyikirije mu kiganiro mwatangiye muri kaminuza yitiriwe patrice eh, lumumba mubona afurika yakora iki kugira ngo ihangane bya nyabyo na kino cyorezo cya covid cumi n'icyenda iki kiza cya covid cumi n'icyenda bisaba ko ari afurika n'ayandi mahanga n'ibindi bihugu bose boja hamwe bagakorera hamwe kuko urabona ni ni ikintu kitaraba umuntu umwe wewe ukingiye iwawe ntibiba bihagije bisaba yuko abandi nabo nyine bogira eh, icyo bakoze Eh, urabona nko mu bindi bihugu bariko bagira ibintu by'inshansho Eh, muri afurika naho ku rugero bageze ko ni ruto cyane nicyo gituma rero mvuga nti eh, ibihugu biteye imbere ntibibandanye bi- biraba gusa ngo bikingire ababo gusa kuko ubu imigenderanire i- irateye imbere cyane rwose umuntu arava ngaha uno munsi akarara ashitse muri amerika akarara ashitse muri aziya afurika rero icyo yokora yofata umurindi w'abandi abatwara nka cyane cyane union africaine nayo nyene eh, ku rwego rwa afurika ikabishyiramo ingufu cyane eh, kugira ngo eh, bafate porogaramu hanyuma ituma ya ibihugu byinshi byo muri afurika bi- bironka izo nshansho hanyuma abanyagihugu nabo babyo babironke kugira ngo ejo ntituzosange afurika yaba yugaranywe kuko ndabona bariko baragira ibintu usanga eh, umuntu atari adafite urucansho adashobora gutembera eh, usanze rero nko mu bihugu bamaze gu- gu- gucansha nka abantu ku rugero rushika mirongo irindwi ku ijana rw'abanyagihugu ugasanga rero nko mu bihugu byinshi bya afurika hari abagize byinshi usanga bageze ku bice bitatu ku ijana by'abanyagihugu hazogera igihe rero abanyafurika usanga tudashobora gutembera bakubwira ati wewe utari udafite urucanco ushobora gutembera nico gituma rero mvuga nti abanyafurika nabo barakwiye kubishiramwo inguvu cane kugira ngo turabe ko iki kiza twokwirwaniriza hamwe nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikira ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi ni fatuma alimasi karara amakuru yari ahagarariwe na frederic nkurikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema wabafashije kuyakurikira mbasozeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.